Kanaan aayatoota kanaa akkan dura dursoo maqaan suuraa tanaa suuratul munaafiquuna je'amti. Isiin suuraa madiina'aati. Aayaan isi'ii kudha tokko. Lakkoofsi isi'ii jahaatamii sadii. Isiin eega suuraa hajji'iitii buute. Bismillaahi irrahmaan irrahiim. jalqabni dubbi'ii maqaa rabbiitii rabbii rahmata qabu idaa jaa'aka almunaafiquun yaa ergamaa kiyya muhammad ormi munaafiqaa hoggaa bakka ati teessutti sitti dhufan qooluu arraba isaanitiin je'an waan qalbii isaanii keessa hin jirre siin je'an sun maali نشهد إنك لرسول الله نتي أكا أتي إرجما ربي تاتي أكان رقابا نجأن منافق أجتشون نما أفان الإسلام كان قرآن كافراتي والله يعلم إنك لرسوله ربين أكا أتي إرجما إساتاتي نبيخا isaatu si erge wallahu yashhadu rabbiin ragaabaya inna almunaafiqiina lakaadhibuun akka munaafiqoonni hijiban akka wanni isaan afaanin je'an garaa isaanii keessa hin jirre ragaabaya ittakhaduu aymaanahum junna isaan si bira dhufanii nuti islaama ati ergamaa rabbiiti je'anii kakatuusan gaachana takkaa waantaa godhatan akka lubbuun isaanii hin tuqamne akka hori'ii fi ilmaan isaanii duraan tuqamne maalif odoo akkuma gara'aan kaafiraa islaamummaa mul'isuu baatanii. kufrii mul'isanii orma islaamatii wajji jiraatuu hin dandayan kopha as jiraatuu hin dandayan isaan araba madiinaati yahudaa kaafira qulqulluu sanii wajjis jiraatuu hin dandayan tanaaf gara'aan yahuda'aa wajji jiraatanii yookaa tayanii afaanin orma islaamatii wajji tayan. duuba shari'aan waanuma mul'atu laaltii islaamummuma afaaniisan irraa qeebalan odoo munaafiqummaa isaanii beekanuu waan isaanirraa mul'atuun waan rabbiin nabi beeysiseen fasadduu an sabiilillaah duuba ormi munaafiqaa sun karaa rabbiirraa nama hedduu ittisan islaamummaa afaanin mul'isanii nama amanu'uu deemu waan hamtuu islaamarraa itti odeeysanii kufrii itti bareechanii takka afaanin islaamayuudhaan orma islaamaa jihaada isaanitti godhu irraa dhoowwan silaa odoo akkuma. gara'aan kaafiraa afaaninis kaafira tayanii ormi islaamaa jihaada isaanitti godhaa. Innahum saa'a maa kaanuu ya'maluun wanni ormi munaafiqaa dalagu sun waa hamtu'u dalagaa baddu dhaalika bi'annahum aamanuu dalagaan isaanii hamtuun sun afaanin amananii. ثم كفروا قلبئين كفروا إسانتي فطبع على قلوبهم دوب سببا سنين قلبين إساني كفرئين شؤفمت فهم لا يفقهون إسان وان إيمان نتي هم بيكا وإذا رأيتهم أرم منافق آسا هقا إجانجرته تعجبك أجسامهم قامن إساني سدنك si ajaa'ibsa waan bareeduminaa fi qananiin irraa mul'attuuf وإن يقولوا تسمع لقولهم يو دبة دبي إسانين أجيفتة وان الربن إساني أرى دبي مئيستيف كأنهم خشب مسندة إسان ون فكاتا هقا إركتني تتاء دبا قدت إركفمه isaan numa tattaa'an malee beekomsaa fi yaada hin qaban waan hoggaa nabi bira tattaa'an qalbiin isaanii yahudaa bira jirtuuf jecha waan qalbiin isaanii iimaanarraa qullaa taateef isaan mukuma taa'u kan waa hin dhageenye. هم بين فكاتا يحسبون كل صيحة عليهم إن ينسما مدينة أت أرجم مرة أدوى إيافة أوف للبن قدمل إيه وان منافق لفرا فتا جأني دول إسان اتكاسا سيني جران بوتشسيتي balaa ifirratti eegan waan balleessineef rabbiin nu qixaaxa je'anii isaan hogguma hunda haala sodaadhaa keessa jiran jarri sun hanga nama dhibba sadii ni gayan mataan isaanii abdullaahi ibnu ubay ibnu saluuli isaan warra madiina'aati. kanneen nabi muhammad gara'aan hin qeebalin humul aduu diinni isin seenee mana keessan isin jiru kan bakka hundatti isinitti makamu jara munaafiqaa kana fahadharuhum isaan eeggadhu sirrii tee isaanittin himin takkaan mul'isin. isaan basaasa lukkee xilaatati kan waan ati jettuu fi waan ati dalagu'uu deemtu eeganii yahudi'ii fi xilaata islaamaa kan biraa hundatti geessan qootalahumullah rabbi isaan haa balleessu annaa yu'fakuun akkamitti haqarraa maqanii jallina lixan odoo ragaan haqaa mul'atee jiruu qur'aanni munaafiqa dubbatee azaaba isaanii hamaa aakhir'atti isaan eeggatu himnaan firri munaafiqootaa kan islaamaa orma munaafiqatti dhaqanii badii tanarraa deebi'aa araara rabbirra barbaaddadhaa nabi muhammaditti dhaqaa akka nifaaqarraa deebitan beeysisaa haa araara rabbirra isinii barbaadu jennaanin didan hoggaasan rabbiin aayata buusee akki je'e وإذا قيل لهم hoggaa orma munaafiqaa saniin je'ame ta'aalaw yastaghfir lakum rasuulullah koottaa rasuula bira dhaqaa ergamaan rabbii araara rabbirra isinii barbaadaa je'aniin lawwaw ru'uusahum mataa isaaniti hurgufan qishna'aa jecha ورأيتهم يصدون إساني وان أتجت وان أتي اتيام ترى جرجلوا تكايو ديدو غرتا وهم مستكبرون إسانين بتئف الرائف قدس غرتا دوب ربي نبي محمد أكجئ سواء عليهم جرسا isaanirratti walqixa. Astaghfarka lahum araara rabbirra isaanii barbaadduu am lam tastaghfir lahum araara isaanii barbaaduu dhabduu istighfaara isaanii godhu'uu fi godhuu dhabuun kee walqixa faayidaa irraa hin argatan maalif lan yaghfira allaahu lahum abaduma rabbiin isaaniif hin araaramu badii zalaalami'ii badii zalaalam itti muree jira inna allaha laa yahdi alqawma alfaasiqiin rabbiin warra har'arraa bayuu itti mure iimaanatti hin qajeelchu هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله warri munaafiqaa kanneen badiin itti muramte sun jara warra nabi muhammad bira jiru hin qallabinaa warra makkarraa madiina'atti godaane hin nyaachisinaa hin gargaarinaa hattaa yanfadduu hanga warri isa bira jiru hundi. beelayee adda yaa'anii muhammad kophaa hafutti je'anii nama gorsan akka warra darasa'aa qaariyaa hin baasinaa haa sheekni kophaa hafuu namaan je'utti duuba rabbiin akki je'e ولله خزائن السماوات والأرض rizqiin samiidha fi dachii keessa jirtu hundi tarabbiiti furaan rizqi'ii harka rabbiiti jira abbaa fedheef hulaa rizqi'ii banaa abbaa fedhe dhoowwata kan warra nabi bira jiruu fi kaanillee nyaachisee obaasu isa akkamitti akkas je'an. ولكن المنافقين لا يفقهون هاتيو منافقون نسنهم بيخا وان قلبين إساني إيمان الراج أفمتي بكم سهكا دديف يقولون لئن رجعنا إلى المدينة أمس أرم منافق أوتا أكجئ يوم مدينة أتديبنه hoggaa akkas je'an san diida jiranii layukhrijanna al'acazzu minha al'adhal namni irra jaba'aa nama irra laafa'aati madiina irraa baasa namni akkana je'e mataa munaafiqaa abdullaahi ilma ubayyi ilma saluuli jabaan laafaa madiina irraa baasu kan inni itti fedhe isaa fi warra isaa wajji jiru munaafiqoota laafa madiina'arraa ari'amu kan inni itti fedhe nabi muhammadii fi warra isaa wajji jiru duuba rabbiin isarratti deebisee akki je'e ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إنجفنان تربيتي أما اللي ترسول إساتي أما اللي تور ربي في رسولة أمنيتي ربين منافقة مؤمن الرهن آنسو أكمت أكس جاء منافق تجسن ولكن المنافقين لا يعلمون هاتيو واللالة جتشسيسي هاجئوا منافقني akka mooyannaan ta rabbii taate akka rabbiin ergamaa isaa gargaaree xilaata isarra aansu akka mu'minaa tumsee munaafiqarra aansu hin beeku gaafni munaafiqni sun akkas je'e gaaf tokko kan nabi muhammad ummata tokko kan banil mustaliq. je'amutti duulee cabsee gara madiina'aa deebi'uudhaaf karaa jiru gaafas namichi sun warra nabi muhammadii wajji jiru muhaajiroota hin gargaarinaa haa madiina'aa nurraa yaa'anii ammallee hoggaa madiina'atti deebine nuti jajjaboon warri horii qabnu warra laafaa horiin qabne nabii fi warra isaa wajji jiru madiina'arraa baafna je'e. nabi muhammad waan inni je'e dhageenyan yaamee siitu akkas je'ee je'een duuba asaaban rasuulaa ajjeesu'uu itti gaannan sodaatee an akkana hin jenne je'ee kakate nabi muhammadis asaabota isaa irraa dhoowwee haa tayuu asaabaa nabirraa ilmi munaafiqticha kanaa yaa rasuula rabbii yoo ajjeechaa abbaa kiyyaa feete namni biraa hin ajjeesinii anumaatu ajjeesee mataa isaa muree fidaa na ajaji je'een jennaan nabi muhammad hin tuqinii dhiisi je'een haa tayuu ilmi munaafiqticha kanaa ashaabota gurguddarraayi odoo madiinaatti deebi'uudhaa duulli yaa'uu habalee baafatee karaa keessa dhaabbatee abbaa isaatiin nabi muhammad jaba'aa allaafaa ji'i je'een duuba ni je'e ammas wanni abbaa isaatiin je'e yoo nabi muhammad iznii sii godhe malee anaa jiru madiinaatti hin deebitu dhaabbadhu je'ee yaa nabii keenya iznii goota sii je'ee gaafatee nabi muhammad iznii godhee fi akkasitti munaafiqtichi. madiinaa seenuu danda'e akkasitti injifannaan kan rabbii kan rasuulaa kan mu'minaa tayuun mul'atte yaa ayyuhalladhiina aamanuu yaa warra rabbitti amane laa tulhikum amwaalukum horiin keessan isin hin dhoowwin walaa awlaadukum ilmaan keessanilleen isin hin dhoowwin an zikrillah zikrii rabbiirraa salaata shananirraa takka ibaadaa rabbii hundarraa isin hin dhoowwin isaanii jettanii waan rabbiin itti isin ajaje hin dhiisinaa ومن يفعل ذلك أمو نمني waan nuti hin dalaginaa jenne didee dalage fa'ulaa'ika humul khaasiruun isaani warri dhuga'aan khasaarame وأنفقوا مما رزقناكم غري هورين تئسني كنني ربي جاء صدقت يوكا كنت من قبل أن يأتي أحدكم الموت أدوتك كيسنت دوت أفنه تكادوت أفته فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب يا ربي ما لفواتك أبودنا أنس ويتي برتي فأصدقه zakaa baafadheetan waanan qabu sadaqadhaa wa'akun min assaalihiin warra tolerraan ta'aa hin jenne takkaa hin sheenoyne dafa'aa zakaa baafadhaa hajjii godhaa sadaqadhaa ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها lubbuu takkallee rabbiin boodan aansu waytii ajalli isi'ii dhuferraa waa xiqqollee wallaahu khabiirun bimaa tacmaluun rabbiin waan isin dalaydan hunda keessa beekaa irraa isin gaafataa gaarii taatu jannataa hamtuu taatu qixaaxa yoo rabbiin rahmata namaa hin godhin darsiin dhibba sadii fi torbaatamii afreeysoodhaa hin galle.